بسم الله الرحمن الرحيم كتابك النصحيح آداب الإسلامية كتاب جدمه آداب سغلفة أرقت سنة آدابني يوكان ناموسني saglaffaadha aadaabu tilaawati ilqur'aani naamusa tilaawa qaraatii alqur'aani qur'aanaa waani qaraatii qur'aanatti naamusa rarra'u naamusa tilaawati qara'iinsa alqur'aani qur'aanatti rarra'u jechuu namni tokko ka qur'aana qara'uuf deemu naamusa isatti rarra'u cufaayyuu kitaaba kana keeysatti baaba tana keeysa nuu him'uuf deema naamusni qur'aana namni tokko qara'uu walitti rarra'u sitta cashara kudhanii fi jaha inni naamusa kudhanii fi jaha namni tokko qaraatii qur'aanaa fidha yoo jedhe qur'aana zikrii qur'aanan godha yoo jedhe yookaan qur'aana dubbifadhee baradha yoo jedhe naamusa kudha jaha beekuu qaba naamusa kudha jahatu isarraa fidhamaa naamusa kudha jaharraa ka duraa alwudu'u waysatu namni tokko qur'aana qara'uu deema yoo jedhe alwudu'u waysatuu qaba naamusa waysatuu qabaa jedhan waysatu isarraa fidhama rawa xabraaniyyu imaamni xabraaniin nu odeeyse إمام الطبراني نو أديس وصححه حديث طبراني كان صحيح جدين الألباني إمام الألبان صحيح جدير حديث طبراني كان حديث طبراني كاناني صحيح جامعي كيستي صحيح جدين روايات طبراني تنان إمامنا الألباني تي karaa biroo keeysattis karaa hedduu jira irwaa'ul galiil keeysatti illee karaan hedduun sun gama darajaa hasanitti ol geetti jedhe an ibnu cumara radia allaahu canhuma abdallaahi ilma umarirraa odeeyse أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي محمد نجده لا يمس القرآن لا يمس انتق القرآن قرآن قرآن مصحف قرآن كان كتاب قرآن كان انتق إلا طاهر نما قل قل لنا قبو ملي نمن برا انتقو جل نبي محمد إلا طاهر نما قل قل لنا قبو ملي namni biraa tokkonuu in tuqu nama qulqullinna qabu bakki olomaanii islaamaa keessatti wal dhaba hedduu wal dhaban jecha xaahirunii tana nama qulqullinna qabu malee in tuquun tuni xahaaran tun xahaaraa akkam jedhanii keessan wal dhaban imaamni maalik imaamni shaaficiin إمام أحمد وجماهير العلماء هدون علماء أما إلى أنه لا يجوز للمحدث نما ودوءا كم توكو هذا صديق نما إرى ودعت توكو في إن بقوا أن يمس المصحف قرآن تكون دندو جدا نمني سني ودوءا نمني كم قرآن تكون دندو إمام وين نجري مالك شافعي ahmad jarri sadeen akkana jedhan wanni ragaan isaan qaban maal ragaan jarri kun qabani tokko hadiisa amma nu qoraane kana hadiisa amma nu qoraane kana laa yamassu alqur'aana illaa xaahiruunii kana qaban xahaaraa hadasa diqqaa irraa xahaaratulleen xahaarama jedhanii kana qaban ammasoo laa yamassuhu illa almuxahharuuna aayaata jettu tana ta suuratul waaqi'aa keessa aayaata suuratul waaqi'aa keessa aayaata torbaatamii fi sagalaffaadha aayaata torbaatamii fi sagalaffaadha ta suura waaqi'aa keessa jirtu sani isiisan dallalfatanii aayaata sanii hagas geetti mee ilaala qur'aana baasaa mee ilaala aayaata torbaatamii fi saglaffa'a maal jetti aayaanni laa yamassuhu qur'aana kanan tuqu illa almuxahharuuna warra qulqullinna qabu malee namni biraa hin tuqu jechuu kana dallalfatanii imaamman sadeentun tana lamin nuu kenna namni uduu hin qabne qur'aana hin tuqu hadiisa kanaaf qur'aanni kun nuu kennitii jedhanii warri biroo warra didutu jira warri didu hadiisa kanas ni daciifsanii hadiisa ammas qur'aana kanalle qur'aana kanalle aayaanni tuni falaa yatimmu listidlaalu bihaa jedhan aayaata saniini ragaa godhatuun hin gayuu ragaa godhatuuni hin gayuu aayaanni sanii ragaa godhatuun hin gahu jedhan maaliif jennaani illaa ba'ada jucli damiiri fi yamassuhu raaji'an ila alqur'aani yoo qur'aanatti damiira san deebifne male laa yamassuhu qur'aanan tuqu jennee damiira san yoo qur'aanatti deebifne male والظاهر الذي عليه أكثر المفسرين هدو ور مفسر توتا لا يمسه دمير سني isaan ni deebisanii calal kitaabil maknuuni kitaaba dhokfamaa tahe alladhii fi samaa wahuwa alawxu ilmaxfuuz kitaaba san innahu laqur'aanun kariimun inni qur'aana kariima fi kitaabin kitaaba keeysatti maknuunin dhoyfamaa ka tahe keeysat taha laa yamassuu kitaaba dhokfamaa sanin tuqu suni loohilmaxfuuzu deebi'a hedduu mufassirtoota qur'aanatin deebif kitaaba loohil maxfuuz sanitti deebisanii muxahartoota malaayikota malee namni biraa hin tuqu jedhan hadiisichilleeni ni laaffisanii duuba matagalli dubbii maal jennaan matagalli dubbiidha amma haga xahaarantuun ifa nuu baatutti ifa nuu baatutti tamii hin beekne tamii hin beekne فعلم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف إمام من سدين نتقني جدا انتقني جدا سدين دبر سنسوني أمو أبو حنيفا داود وابن حزم ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذري المنذري الليني وام قد دليل دليل قرآن تقوفي woysadhaa jedhu in garre jedhe abu haniifan wallahu aclamu rabbii guddatu beeka akkasitti duuba eega akka kana taate ammoo imaamni albaanii rahimahullaahu hadiisni kun hadiisa bareedaa waan taheef hadiisa buluugulmaraam sanillee as dura gaaf buluugulmaraam keeysa qaraanee dabarsine hadiisa camri binu hazmi ka rasulli warra yamanitti kitaaba katabe وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر جدين سنس إمام البان إسلين صحيح جدين طاهر طهارا سن تميم بيك من أفضل أفضل كإرجال ناموسني بريدا نبني ودعتيت من قرآن تقو أكما إمام من سدين إمام أحمد مالك شافعين جدا سنتي ويستنيت ما تقول آه ammoo gama zaahira adil'atti xahaaraan tun ishtiraaka tamii keessaa wanni baasee wuduu'atti yookaan hadasa guddatti yookaan hoo najisa qaama namaa tuqe tokkorra yookaan yookaan muslimni xaahiraa kuffaarri najisa santahitti gargar hin beekne adabni baaba adabaa keessa silaa jirra weeysatu ta dura akkanuma qabanna lammanni hoo istiqbaalu lqibla qiblatti fuula deebi'u namni qur'aana qara'u tokko qiblatti fuula deebi'uudha yeroo qur'aana qara'uuf deemu weeysatee irraa bahe qur'aana yoo qara'uuf tahu qiblatti fuula deebi'ee qara'u qiblatti fuula deebi'a rawaahu xabraaniyyu imaamni xabraaniin nuuf odeeyse fil awsat kitaaba isaa awsat keeysatti nuuf odeeyse wahuwa hadiisni inni nu odeeyse kun hasanun darajaan isaa hasan bareeda darajaa hasanii bishawaahidihi ragowwan isaatiin hasanig gaye an abi hureyra abbaa hureyra irraa nuuf odeeyse marfuucan haala rasuulatti hadiisni geeffamaa taheen abaa hureyra irraa nu odeeyse inna likulli shay'in rasuulli akki jedhe waa cufaafuu sayyidan wanni cuftu sayyida qabdi jedhe gooftaa wanni cuftu waan gooftaa sayyida jechuun waan irra caalaa qabdi wanni cuftu waan irra caalaa qabdi wa inna sayyida almajaalis irra caalan teeysumaa teeysuma keeysallee ta irra caaltu qaabilatu isii deebituu taate teessuma deebituu taate alqiblati gama qiblatti deebi'anii taa'an saniya qaabilatuun teessuma deebituu taate sani alqibla qiblatti ta deebi'anii taa'an santu irra caalaa teessuma namni taa'u keessaa ta irra caalu wanni cuftuu sayyiida qabdi waan irra caalu ta sayyida ta goofta irraa olii qabdi wa inna sayyida almajaalis irra caalan teessuma qaabilatul qibla isiin deebituudha teessuma deebituu taate alqibla qiblatti ta deebi'anii taa'antu irra caalaaya ta qiblat deebi'an teessuma gara biraa bahatti deebi'an dhi'atti deebi'an kaaba kibba tatti deebi'an mararra ta caaltu ta qiblat deebi'antu irra caalu caaltuun duuba namni quraana qara'u tokko adabni qiblatti fuula deebi'eetuma qara'utu irra caalaa naamusa bareeda qaraatii qur'aanati jechuu hadiisni kun hadiisa darajaan isaa hasaniiti hasaniiti inni hadiisichi karaa ibnu abbaasilleen dhufee jira muhammad bin mucaawiyaa tokkotu keessa jira inni ammoo hadiisni dhagaa qaba shawaahida hedduu qaba shawaahida hedduu saniini darajaa hasanitti ol gahe bareedaa jedhan hadiisichi kun hadiisichi kun bareedaa jedhanii duuba sheeka duraa kitaaba fiqii gaafa duraa majlisaa kitaaba fiqii qaraatiif darasoota wajjii waliin bira dhadhe tokko qissaa hima sheeyni suni qissaa hima darasoota lamatu gizee kitaaba sheekarraa qaraate tokko yoo deemee irra naqata irra naqata jechuun irra fi deebi'atu darasaa wajjii yoo inni irra deebi'uuf darasaa duyda qiblat deebi'aa jedhan unoo akka amma duyda qiblat deebi'u kana duyda qiblat deebi'ee yeroo maraa darasaa kitaaba waliin irra deebi'ata jedhe sheekannuun jedhaa bara tokko ammoo yeroo irra deebi'u maraa sheeka jalaa ka'ee qibla fuula deebi'aa qibla fuula deebi'ateetuba irra deebi'a jedhan zamana dheeraa keessa ka fuula qiblat deebi'u sun sheeka tahee sheeka tahee ilmii baasee ka ammoo duyda qibla deebi'ee kitaabarra deebi'atu suni ilmi baasuu dhabee jedhee sheeyni qissaa tana hime silaa bakka qissaa sadii hadiifni kun jiraate so gaafas hadiifni kun jiraate inna likulli shay'in sayyida wa inna sayyida almajaalisi qaabilatu lqiblaa kunuu jecha rasuulati wanni qissa silaa rakkataniifi in jirtu jechuudha tanaani akka namni qiblatti deebi'u naamusa san sheeyni qissaa san nutti hime gaaf dura gaaf dura darasootatti san hime hono ammoo qissaa miti hadiifnuu itti arganne ardha inshaa allah adabni sadaffaadha assiwaaku siwaakkatu namni qur'aana qara'uuf deemu siwaaka kiishaa dhabuu dhabuu laal waysate siwaakkate fuula qibla deebi'e naamusuma kun tana duraa fi taantu duuban hin jiru akkasitti siwaakkatuu qaba rawal bukaariyyu imaamni bukaariin nuuf odeyse عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك سواكة مطهرة قل قل ليست للفم أفان نما كان نما قل قل ليست واني nyaatanii yoo afaan namaa keessa waa turan nyaanni suni inni ni jijjiirama hafuura kaleessa gizee nyaatan naman mi'aawu sanirra ni jijjiirama yoo ilkaan iddutti guurame yoo arraba gubbaa ture tanaafi assiwaaku siwaakkatuun maxaharatuun qulqulleeysituu lilfami afaan namaa namaa qulqulleeysitu ilkee arraba afaanuma waliigala namaa qulqulleeysiti mardaatuun jaalachiiftu lirrabbi rabbii kennallee ni jaalachiifti yoo namni tokko afaan ofii qulqulleeffatee si waakkatee isaan zakkare rabbis ni jaalata mardaatuun lirrabbi rabbi jaalachiiftu akka malee rabbi jaalachiifti kuno hadiifni hadiisa kana cinaa isaa kitaabni bukaarii keeysatti siigaa jazmiitiin odeeffamee jira nasa'ii ibnu maajah imaamu ahmad daaramii ibnu khuzeyma ibnu hibbaan kun marru hadiisa kana ni qabanii hadiifni hadiisa bareeda rabbi jaalachiifti akka malee si waakkatuuniya وروى البيهقي بيهقني أديس في الشعب كتاب إساء شعب كيستي nuuf odeyse wasahahahu hadiisa beehanni shacbi isaa keeysat odeyse kana sahiha jedheen alalbaaniyyu imaamni albaanis sahiha jedheen hadiisa san imaamni albaanis sahiha jaami'i keeysatti sahiha jedheen sahiha jaami'i keeysatti sahiha jedheen عن سمرة رضي الله عنه وارضاه سمرة رانو أديس قال سمران كجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبوا بريتشا أف واهكم أفوان كيسان أفواهكم أفوان كيسان بريتشا بالسواك سواكا بريتشا جننا موافان في طيبوا يوكان بريتشا يوكان أرقيسا أفواهكم afowwan keeysan urgeysa bareecha bisiwaaki siwaakan bareecha yookaan urgeysa fa'innahaa afaawwan namaa tuni xoroqul qur'aani karaan qur'aa karaa qur'aanati yaa isiin karaa qur'aanni irra deem qur'aana yoo qara'an kunu karaan qur'aanati inni waan afaan tun karaa qur'aanaa taatefi akkasitti afaan teeysan tana bareecha suwaakani karaa namni miilan irra deemu ni bareechan kun ispaaltii itti godhanii waan adda addaa itti godhanii ka makiina fi wanni adda addaa irra deemtuu ni bareechanimi bareechaa urgeeysa afaan keeysan suwaakan maaliif fa'innahaa afaan tuni turuqul qur'aani karaa qur'aanati afaaniin arraba kana ka afaan keeysa jiru kanaani namni qur'aana qara namni afaan hin qabne qur'aana qara'uu dandaya dandayu karaa qur'aanatii duuba bareechaa jedhe nabi muhammad isii tana suwaa kan bareechaa jedhe duuba suwaahni jabaatuu qabaa sahaabdonni gizee hadiis akkanaa dhagaye kaanuu yajcaluuna gariin namni tokko ka taasisu ta- taas- ka taasisu tahee jira lissuwaaki mawaadi'an lilqalami min al'udun akka namni gariin qalama kuno asirra kaayatee deemut qalaman asirra kaatanii deemanitti gariin ummataa gizee hadiisa dhagaan warri nu dura dabre salafa siwaaka asirra kaayatan asirra kaataniituma gizee hajaa asumarraa gafuudhanii firraa suwaakatanii jechuu amma gaayoo akkasit ati asirra kaattee deemte waan biraa jedhan amma zamana kana waan biraati ammoo yoo sigaaraa asirra kaayatanii deeman wobaan jedhan namaan warra siya- sigaaraa yaalaa asirra dheeraa kana gissillaa moo maal jedhan kaasii sunfaan xajaawan kun dheeraa kana ka takkaatu hin argin kan tokko jira bar dheeraa gan achi ga'u ee xajaawaa san kasirra kaatanii deemanii noo waan fakkaata ammoo namni tokko yoo suwaaka asirra inni kaayee deemee waan sun naatimi waan biraatiin himan jechuu waan biraatiin himan duuba suwaakni jabeeffamuu qabaa jabeeffamuu qabaa duuba ilkillee nama dhukkubdu haqiiqatan yoo suwaaka heddummeeysanii hedduu namni suwaaka heddummeeysu bu'aan keeysa jirtu ta biralleen hin jirti ilkaan namaa naman dhukkuban ilkaan naman dhukkuban sababaan ilkaanii namni wasaka keeysa jiru san keeysaa baasuu dhabuuf hedduun ilkaan nama dhukkuban sun haqiiqa waan namuu beeku waan ilmillee barbaachisaati miti adabni afraffaa attartiilu suuta oofu qaraatii qura'aana suutatti qara'u in gugsan jechuun akka weedduutti ka hazzi shi'iri akka warri weedduu walaloo walaloo walitti gadi dhiisanii laan walalisan sanitti qura'aana walitti gadi hin dhiisan suuta oofan adaba kunilleen qaala allahu ta'aalaa rabbi akki jedhu ورتل القرآن ترتيلا ورتل سوت أوف نبي محمد يو القرآن قرآن كان قراتي إسا سوت أوف ترتيلا سوت أوف إنسا سوت أوف قرأ إن قكسن إن قكسن إن جرجرسن إن ددفسن سوت أوف قرأ جئني رب العالمين itti ajaje nabi muhammad kuno suuta oofan jechuun qur'aana qur'aana suuta oofanii suuta oofanii adaba isaati rawaahu lbukaariyyu rawa lbukaariyyu bukaariin odeyse an abi hureyra irraa nuuf odeyse رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا نرى إنتانه nurra nu warra ummata islaamaa kanarraa hin taane man lam yataganna namni in tolchin sagalee isaa bil qur'aani qur'aana gizee qara'u namni sagalee isaa in tolchin nurraa hin taane jedhe nabi muhammad yuxsinu sawtahu bihi shariixa allaa yaziida harfan walaa yanqusa harfan duuba من لم يتغنى نمن تلشن ليس منا نور أن تاني من لم يتغنى نمن تلشي سقلي ساتن قرائن بالقرآن قرآنا تغني جتشوني هو التلاوة قرأوا قرآنتي على قواعد التجويد بؤرة تجويدا سنرد بؤرة يوكان قانون أكا تجويدا كيستك آيام سنرد قرأوا من لم يتغنى نمن تلشي إن قرائن دوبا bareechisee sagalee ifiitiin kaarfii ittiin daballe ka irraan hirdhifne haqa isii akkasitti hin qara'in nurraan taane jedhe nabi muhammadi tanaaf eeggatuun huruufani eeggadhaani tolche namni jedhe gugsuu hin qabu suutatti qara'uu qaba adeefni adiisa bareeda adabni shanaffaadha attilaawatu qara'u bikhushuucin sodaa rabbii fidataa qara'u sodaa rabbiitiin qara'u yoo qur'aana qara'anii khushuucan soda'an sodaan qalbii fi keeysatti ida kalaama rabbii sifa rabbii qara'u jira jedhanii sodaan qara'u قال الله تعالى ربي أكجل قل نبي محمد جدي آمنوا به قرآن كان ندقو أمسا جدين قرآن كان ندقو أمسا جدين أو لا تكيفوا أو لا تؤمنوا دقو أمسو نبا جدين آمنوا به دقو أمسا أو لا تؤمنوا تكي دقو أمسو نبا إن الذين جري أوتوا العلم beekomsa kennaman min qablihi qur'aana kanaan duratti warri beekomsa kenname warri ahla kitaaba ha qur'aana kanaan dura beekomsa kennaman idaa yutlaa calayhim wogguu qur'aanni kun irratti qara'amu idaa yutlaa wogguu qara'amu calayhim isaan irratti yakhiruuna lafa dhawan lilazqaani areeda isaanii irratti lafa dhawanii sujjadan haala sujuuda godhuu ta'aniin areeda irra lafa dhawan areeda isaaniitiin lafa dhawan jechuudha sujjadan haala sujuuda godhuu ta'anii wayaquuluuna ni jedhani sujuuda isaanii san keeysatti subhaana rabbinaa subhaana qulqullaa'ee jira rabbinaa rabbiin keenna qulqullaa'e in kaana in sha'aniin kaana tahe وعد بالمن ربنا ربي كنا لمفعولا دلغما ته جدانيا بالمن ربي مرو دلغما ته فهجر اولو ته جچو ويخرون لفدوان للاذقان اريد الرت لفدوان يبكون حال بوينين لفدوان كنو حال بوينين لفدوان اريد الرت ويزي duhum qur'aanni kun isaanii dabala yoo isaan irratti dubbifamu yoo isaan ifii dubbisani khushuucan sodaa rabbii isaanii dabala wayaziiduhum isaanii dabala khushuucan sodaa rabbiidha isaaniif dabalaya sodaa rabbii dabalaaf tanaafi booy'a lafa dhawan jechuu gizee qur'aana kana irratti qara'amee bakka tilaawaa sujuudaa gayan sujuuda tilaawaa yoo gayanii lafa dhawan jechuu areeda irratti lafa dhawanii jechuun nima sujuudan jechuu haala sujuudoo taaniin areeda isaanii irra lafa dhawanii gizee namni sujuudu areedni namas namu wajjiin lafa tuyxi jechuu akkasitti warri akkasii suni akka kana qur'aanni kushuuca dabalaa fi booya'aa kunoo akkana yoo qur'aanni irra qaraamu ni booyani adabni tilaawaa qur'aanaa kushuuca qabaatuuya kushuuca sodaa rabbi sodaa rabbi warawaa ibnu maajah ilmi maajaha nu odeysee jira وصححه الألباني حديث كان إمام الألباني في صحيح الجامع حديث كان في صحيح الجامع كيست إمامنا الباني لين جامع صحيح سا كيست صحيح جديني عن جابر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس إن من أحسن الربريد الناس إلمنا مراتها الربريد إلمنا مراتها صوتا كما سقاليتني bilqur'aani yeroo qur'aana qara'u gama sagaleetin irra bareedaa ilma namarraa taha gama sagaleetin bilqur'aani gizee qur'aana qara'u alladii inni idaa samictahu yoo ati isa dhageettee yaqra'u ka qara'u ra'eyta ka ati yaaddu annahu innin kun yaksha allaaha rabbi sodaata jettee ka ati yaaddu nama santu irra bareedaa namarraa taa gama sagaleeti yoo qur'aana qara'uuya kanatu irra bareedan kana jechuun sagalee akka nu laalluu kanaami sagalee qilliftuu miidhaagduu akka nu laallu kanaami inna min ahsanin naas irra bareeda namarraa taha sawtan gama sagaleetin bilqur'aani qur'aanan gizee sagalee godhu alladii inni idaa samictahu yoo ati dhageette yaqra'u yeroo qara'u qur'aana ra'eyta ka ati gartu yookan yaaddu annahu yaksha allah rabbi sodaata jettee ka ati qalbii keessa yaaddu suni irra bareedan namaa gama sagalee qur'aanatiin isa san jedhe nabi muhammad yoo ati duuban salaatu rabbi sodaata jettee qalbii tee keessa nama ati yaaddutti irra bareedaan namaa gama sagaleetiin isa sanii hadiifni ibnu maajaa akkasit ibnu mubaarakilleen kitaaba zuhdii keeysatti ni fide sheehni albaaniin sahiha jaami'ii keeysatti kuma dabre sahiha tanaafi nama yoo inni qur'aana qara'u ati sodaan rabbii irraa sitti dhagayamtu tokko nama santu sagaleen isaa bareeduma keeysa santu irra bareedduun sanii rabbi biratti adabni jaaffaadha al-ikhlaasu qulqulleeysuu rabbiifi fil-qiraa'a qiraatii qur'aanaa keeysatti gizee qara'u rabbi qofaaf qulqulleeysee qara'u rabbuma qofaafi na haa dhagayanii na haa arganii akkana naan haa jedhanii miti rabbi qofaaf sawaaba rabbi irraa itti kajeela rabbii kiyyarraa galata argatuuf qara'a fuula isaa qofatti barbaada jedhanii rabbi qofaa qulqulleeysu rawan nasaa'iyyuu imaamni nasaa'iin nuuf odeeysee jira hadiisa hadiisa nasaa'ii kana عن أبي أمامة الباهلي abbaa umaamata albaahili abi umaama irraa nu odeyse anna nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala rasulini jedhe hadisa nasa'ii ka abi umaama kana hassanahu lalbaaniyu imaamni albaanilleen hasan jedheeni sahiha jaami'i keeysatti wafii silsilati sahiha silsilaa sahiha keeysattiillee hasan jedheeni anna nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala إن الله تعالى رب الآن لا يقبل إن كيبل نمر إن كيبل إن فرأت جتو من العمل دلق را نمر إن فرأت فرأتي قلت الرت نمان قلتو إلا ما كان دلق تهمل خالصا قل كل دلقا قل كل نأرقي في نأرقي را قل كل تهمل وابتغي به وابتغي كبرباد مملي به دلغا سنيني وجهه فول ربي فول ربي تبربادو قفاف وان قد أنت ثواب ربي براتين أرغتان جيجو ثواب ربي براكتين أرغتان سني أسترى حديث ولد برسنة نيادتني نمتش رسولة تلوفه karaa rabbii keeysatti qabsoo namni godhu ka sawaaballeef godhu ammas waa zikra bishajacati fi nnaasi haa namnis jaynanaan jedhulleef lachuu barbaadayn lachuu sawaaba sitti fedha ammas qabsaawaa naan haa jedhanillee ni fedha qabsaawaa bari balu naan haa jedhanillee itti fedha amma sawaaba sitti fedha akkam jennaanini homaa isaaf hin taane jedhee nabi muhammad yeroo sadii namichi itti deddeebise rasuulli yeroo sadeenu homaa hin taanefi jedheen in allaha tacaala laa yaqbalu min alcamali lamaa kaana khaalisan wabtugiya bihi wajhuhu jedheen qaala allahu tacaala rabbinu akki jedhu وما أمروا ور كتابك النمن كيهودتي كنصارى سن إن أججمن إلا ليعبدوا الله ربي قبروا التملئ وان برت أججم مخلصين قل كل ليسوا هالة هنيني له ربي فالدين قبرت الدين قبرت قفا قل كل ليس ليس قبروا ملئ وان برت إن أججمن وان برت hin ajajamne warri as duraatu akkasitti duuba akkasitti ikhlaasa jechuun jabduun tana jabduuni ikhlaasa yoo ikhlaasni hin jiraatini hin qeebalu jechuu rabbi namarra adabni torbaffaadha addu'aa'u rabbi kadhatu cinda alqur'aani bakka qur'aana qara'u jirtutti rabbi kadhatuu qabdu qara'a so qara'u jirtu rabbi kadhatu so qara'u jirtu rabbi kadhatu روى مسلم إمام مسلم نؤديس عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حذيفة رانوف أديس أنه حذيفة كن صلى نسلاته خلف نبي صلى الله عليه وسلم دوب رسولة صلاته قيامة دابت الليل الكنيسة دابت الكنيسة صلاة دابت الكنيسة رسول دوبا صلاته فقرأ rasuulli qara'e bilbaqarati suuratu lbaqara wannisaa'i suuratu nisaa'i wa'aala cimraana suuraa aala imraan sadeenuu ni qara'e kullamaa marra yeruma dabri maraa rasuulli bi'aayatin aayaata fiyaa isii keeysa raxmatun raxmata raxmanni isii keeysatti dubbatame warra dabre sa'aala ni kadhata sa'alanii kadhata yaa rabbi rahmata akkanaa kana naa kenni jedhe ow aaya yoo takki aayata takka bira dabre ow aayati yoo aaya takka bira dabre fiyaa isii keessa azaabun dubbiin azaabaa qixaataa ka keessa jirturra yoo bira dabre istacaaza ni maganfata azaaba kanarra yaa rabbi azaaba kan irraa najaana baas jedhe rasuulli irraa maganfata adabni duuba torba isa kana adaba torba adabni torba ka tilaawaa qur'aanaati yoo rabbi jedhe torba torba torba adaba torba adabni torbaffa'a kadhatu yoo aayaata takka ta waan rahmata keeysa jiru bira geette rabbi kadhatte yoo ayaata azaabaa takka qaraatee bira dabarte irraa maganfatta jechuu adaba kunillee naamusa nama qur'aana qara'uut adabni saddeettaffaadha yustahabbu ni jaalatamama ni jaalatama allaa yuktama xumuramuu dhabuun alqur'aanu qur'aanni qara'amee xumuramuu dhabuun ni jaalatamama في أكثر الرهدو من أربعين أفرتما يوما قيئا كيسة يجو الرهدو بلتي أفرتما تيولي كيسة كتمام أبوني نجالة تماما يستحب ولا يختم القرآن نجالة تماما قرآني قرأميت أمرمو أبون في أكثر الرهدو من أربعين afurtama yooman guyyaa afurtama rawaan hedduu keessatti xumuranii xumuruu dhabuun hin jaalatama jechuudha guyyaa qur'aanatti xumuran irra daangaan ka irra sunnaa ka irra jaalatamu afurtama dhaabu jechuudha qur'aana soddoma namni fixu yoo ji'a takkatti leew waan taayin fixe homaa ammoo ka jaalatamu bultii afurtamatti yoo fixe maasha allah bultii afurtamatti ammoo akkasitti gaa meel laalla bultii afurtamatti fi aksar irra hedduu min arbaciin afurtama yooman guyyatti irra hedduu guyyaa afurtamaa achi olitti katabamuu dhabuun sunnaadhaya warri waggaatti akka fidnu kuno waggaatti waggaa moo umri waggaatti ramadaanuma jedha ramadaanuma warri rabbi laaffisiif ammoo ji'a takkatti tana ima fixa ففي الصحيحين بخاري مسلم كيس قلميفمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دلا بن عمريت أكجد اقرأ القرآن قرآن قرأت أمري في كل شهر مرجعك سيروتك yeroo san guyyaatti juusa hagam qaraa takka qaraa jechuun lakkii an quwwaa qaba kanarra jedheen haganarra qara'ee fixu asii ol yeroo qaba quwwaatti qaba ji'atti yeroo takka fixu kanarra danda'a jennaan iqra qara'ii fixi fi ishiriina leeyla halkan digdamaa keeysatti qara'ii fixi jedheen halkan digdamaa keeysatti qara'ii fixi guyyaatti juusa tokkoo fi juusa tokkoo fi yoo soddoma digdamaaf qoodde jechuma soddoma digdamaaf yoo qoodde is waan taayimii taha kudhan turraafaa kudhaniin kun achitti wanni biratti dabalta 1.5 1.5 juzii takkaa fi akkana sumuna hagam sumuna waay sumuna sumuna afur sumuna afur jechuu half juz one juz in the half juz jechuu eddey kanaa ol quwwaa qaba jedheen kanaa ol dandaye iqra fi ashara bultii kudhan keessa qara'ii fixi bultii kudhan keessatti qara'ii fixi jechuuni guyyaatti juza hagam juza sadi jechuu guyyaatti juusa sadi qara'ii jedheen yoo everyday juusa sadi qara'e gaafa bultii kudhanii hoo juusa soddoma xumurate lakkii kanaa ol illee ni danda'a jedheen an guyyaatti juusa sadi ol qara'us ni danda'a jedheen iqra qara'ii xumuri qara'ii fixi fi sabciin bultii torba keeysatti bultii torbatti qara'ii fixi yoo bultii torba qara'ee fixe wanni inni guyyaatti qara'u juuza afurii fi juuza afurii fi soddoma soddoma torba yoo qoodanii afur digdamii saddeet lama xirraa hafa lamaan sun irra qoodda haga juuza afurii fi sumuna lama lama akkana juuza afurii fi sumuna lama lama eddey walaa tazid hin dabalini calaa zaalika kanarra hin dabalinii jedheeni ammoo hadiisa biraa keessa akka dhufe jira kanarrallee quwwaa qaba jennaani qara'ii fixi guyyaa sadi keeysatti jedheen eddeyteen juza kudhan jechu tanaaf asii gaditti sadi hii gaditti rasuulli fixuu ni dhoowwe jechuu isa guyyaa sadi hii gaditti in dhoowwe akka namni tokko ka qur'aana qara'u guyyaa sadihii gadi keeysatti aadaa godhatee in xumurre irraa dhooro adabaa miti dhoowwatetti jira yoo guyyaa darajaa qabu tokko tokkofa waggaa keessatti akka guyyaa ramadaana keeysa akka guyyaa arafa'a guyyaa tokko tokko kama waggaa keessatti sadarkaa qabu yoo qaraatee guyyatti fixxillee uumaami gaaf akkasi halkan laylatul qadri faa qaraatee ofitti uumaami ammoo aadaa godhatanii kun akka abdallah bin amr bin ulaas kan aadaa godhatanii guyyaa sadihii gaditti fixuun dhorga dhoowwa haraama jechuun inumaayyuu hin jiru aadaa godhatanii yoo aadaan godhatiin ammoo ka waggaatti yeroo takka takka ka akka ramadaanaa namni guyyaatti fixu yoo jiraate sun homaa hin qabdu akka usmaan bin affaan fa'a ni kattamaa jedhanii kulli ramadaana li ramadaanaa ni kattama akka jedhan san kulli guyyaa ramadaana yookaan halkan ramadaanaa san wacinda tirmizi tirmiza biratti ni jira tirmiza biratti ni jira وحسنه الألباني وحديث ترميزا سن حسن جدين إمام الألباني صحيح جامع كيستي في صحيح إساها سلسلة كيستي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ابن عمر الرّ nuuf odeyse tirmizli marfuucan haala rasuulatti hadiifni geeffamaa taheeni iqra'i lqur'aana jedhee rasuul qara'ii xumur qur'aana kana fi arbaciina guyyaa afurtama keessa qara'ii xumur jedheen guyyaa afurtama keessatti qara'ii xumurii yoo guyyaa afurtamatti fixanii point hagam jechu soddoma yoo afurtamaaf qoodde soddoma yoo afurtamaaf qoodde pooyintii ni kaayetta asitti ziiroo takka yoo ida'atte dhibba achitti sa- soddomarraa dhibba sadi godhatte afurtamaaf yoo qoodde pooyinti hagamta hagamta eh? sagal eh, torba eh, torba juuza torbaa fi eh, sumuna torbaa fi jechuu guyyatti sumuna torbaa fi sumunuma torbaa jennu sumuna torba juuza takka osoo hin geenne at least irra laafan kana jechuu ka sunnaa wal qunnamuga yoo rabbi nama laaffise guyyatti sumunuma torba sumuna torba ra'aniituma xumuruuni gaafas gaaf afurtama guyyatti guyyaa afurtama qur'aana xumurte jechuu yoo guyyaa afurtamatti qur'aana xumurte guyyaa afurtamatti qur'aana xumurte guyyaa dhibba sadii fi jahatama waggaani afurtamatti yoo ka xumurtu taate waggatti yeroo hagam xumurta jechuu yeroo hagam xumuruu dandeete dhibba sadii fi jahatama afurtamaan yoo walirra hirte haga inni tahu haga inni tahu saddeet saddeet sagal sagal tahay yeroo sagal sagal bakka afurii soddomi jahami sagalii bakka afurii akkasuma sagaliin bakka afurii soddomi jaha tanaaf dhibba yeroo sagaluma jechuudha waggatti yeroo sagal maasha Allah waggatti yeroo sagal jechuudha yoo ati afurtama guyyaa afurtamatti yeroo takka namni xumure namni sun waggatti qur'aana yeroo sagal xumure jechuu kattame jechuu sagal kattamate waa takkallee yoo qadaa baase gaa ramadaana keessa waan biraa dadhabu waggatti yoo dadhabeetuma firraa ani biizii iskuula fi maaliif jedheetuma ramadaana dib sagalii kanallee godhe takka takkarra wayyoma silaa adabni bareedan akkanatti xumuruu kanattu bareeda hadiisni nu dura jedhe kun diqqishu dheeraa walitti deebina yoo rabbi laaffise subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilayk